Ini radio iz Villa América. radiyo ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo tuzokwitura inzego z'iryo shirahamwe kugira ngo zituringanirize tuvuze ko tuzokwitura inzego zibijejwe nuko tuzoba twagiye gutanga ibirego uwo ni gaston sindimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u burundi avuga ko leta y'u burundi itegekanya kwitwarira mu nzego z'ubutungane za komesa iryo shirahamwe nyene ry'isoko rusange rya afurika mu bumanuko n'ubuseruko kubera ryimuriye inama yaryo ya mirongo ibiri rusaka muri zambia kandi yari itegekanijwe kubera mu burundi turavuga no ku barundi barenga amajana umunani na mirongo icenda bahora mu makambi y'impunzi ya nduta na nyarugusu muri tanzania bakiriwe mu burundi hamwe n'urubanza rw'abagize umuryango umuryango wa nyakwigendera asinapol rwigara rwatanguye kuburanishwa mu mizi muri sentare nkuru mu rwanda yamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu aloyisi bigirimana aloyisi waramutse amakuru dufitiye n'ayahe muramutse fideli turayahera mu gihugu kibanyi cya kongo igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyatangaje ko ikiza cya ebola cyaranduranywe n'imizi kandi gishimira abategetsi mu by'amagara y'abantu hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms kuba baranyarutse kurwanya icyo kiza umuyobozi wa oms tedros adanom arashimira leta ya kongo kuba yarakerebutse mu guhangana n'icyo kiza no mu gusaba imfashanyo ku maguru mashya hamwe no gutanga amakuru ku banyagihugu ibintu bitarayangara kuruta icyo kiza cya ebola gihitiye cyatumye kandi cyongeye kandi kwibonekeza muri icyo gihugu mu kwezi kwa kane mu mihana yo mu buraruko bushyira uburengero bwa kongo mu nyuma gitandukira igisagara cya mbandaka abantu mirongo itatu na batatu nibo cyahitanye igisata c'ishiramwe mpuzamakungoni cita ku mpunzi n'abimukira arico OIM carateye akamo amakungu gisaba intererano y'amafaranga ngana ku miliyoni mirongo ibiri na zibiri z'amadolari y'abanyamerika agenewe gufasha ibihumbi amajana vy'abantu bahunze ubwicanyi hagati y'amoko mu bumanuko bwa Ethiopia ugutana mu mitwe hagati y'imiryango ifa amatongo hamwe n'amazi ku rubibe rw'intara za etiyopiya na gedeo na guyi y'uburengero kwatumye abantu bashika ku bihumbi amajana icyenda na mirongo irindwi bata ingo zabo kuva mu kwezi kwa kane umuvugizi wa oim joel milman avuga ko uko guhunga kwatumye abantu batakaza ibyababeshaho hamwe ndetse n'ibindi bitari bike byasambutse oyemi ivuga kandi ko ayo mafaranga ari ayo kuzofasha abantu bashika ibihumbi amajana ane babangamiwe cyane kurusha abandi mu kubaronsa cyane cyane aho bakika umusaya hamwe n'ibindi byankenerwa mu kiringo cy'amezi atandatu abakuru b'ibihugu bitanu biri hafi kwinjira mu bikize ku isi bigize umuryango BRICS barakorana mu nama iba buri mwaka igira cumi kuri wa gatatu mu gihugu cya Afurika y'Epfo inama izorangira ku munsi wa gatanu kubw'umushikiranganji w'ubutunzi w'Uburusiya Maxime Orechkine avuga ati iyi nama ibaye mu bihe bidasanzwe ati ntidusiba kubona buri ndwi Amerika n'Ubushinwa batana mu mitwe mu gufata ingingo nshasha mu bijyanye n'ubucuruza tugomba kurabira hamwe aho twohuriza perezida w'ubushinwa nawe Xi Jinping yavuze ati ibi n'ibihe bidasanzwe byo gushyira hamwe muri iri shyirahamwe BRICS ishyirahamwe BRICS ryashinzwe mu mwaka wa bibiri n'icyenda rigizwe n'ibihugu bya Brezil Uburusiya Ubuhindi Ubushinwa na Afurika y'Epfo kiretse abakuru b'ibihugu by'uwo muryango inama yo muri afurika y'epfo iza kuba irimwo n'abanyafurika nka paul kagame w'u rwanda yoao lorenzo wa mozambique na yoweri museveni wa uganda ndetse na perezida wa turukiya recep tayyip erdogan abanyamerika babiri vyemezwa ko bari bariyunze n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu baratahukanywe muri leta z'ubumwe za amerika gucirirwaho urubanza abategetsi ba amerika bemeje kuri wa kabiri ko ibrahim musaibli hamwe na samantha el hassani bashikanywe ku butaka bwa amerika bazanywe bavanywe muri siriya baherekejwe n'abasirikare ba amerika musayiburi yagirizwa gufashisha ibikoresho bya gisirikare uwo muhari w'iterabwoba kandi yiyunga nawo mu ntambara kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa bibiri na cumi na gatanu gushika afashwe n'abasirikare ba leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kwa gatandatu el hassani nawe yagirizwa gutanga amakuru y'ibinyoma kuri fbi raporo yasohowe mu ntango z'uyu mwaka na kaminuza george washington yaha muri leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo by'iterabwoba ivuga ko abanyamerika bashika mirongo itandatu n'icyenda bagiye muri iraki na siriya mu rugamba ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu canke n'iyindi mihari y'iterabwoba mu kurangiza umushiranganji wa turukiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mevlute kaso Cavusoglu yavuze ejo kuwa kabiri ko igihugu ciwe kitazoshigikira ibihano vya leta z'ubumwe za Amerika ku gihugu ca Iran ingingo igiye kongereza icuka kibi hagati y'ibihugu bigize ishiramwe byo murengero bw'ibahari Atlantique ari ryo OTAN Turukiya kimenyesha gishimitse ko kitemera na gato ingingo ya Perezida Trump inyuma yo kwivana mu masezerano mpuzamakungu na Iran kuri porogaramu yayo ya nucleaire. Ibihano vya leta z'ubumwe za Amerika bitekanijwe ko bitangura kuja mu ngiro mu mpera z'ukwezi k'umunani kuza. Imigenderanire hagati ya Turukiya na Iran hamwe n'Uburusiya yatumye ico gihugu kibonywa nabi n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi harimwo na leta zunze ubumwe za Amerika.
turagushimiye aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho leta itegekanya kwitwarira mu nzego z'ubutungane za komesa iryo shirahamwe nyene ry'isoko rusange rya afurika mu mpanuko n'ubuseruko kubera ko ryimuriye inama yaryo ya mirongo ibiri i rusaka muri zambia kandi yari itegekanijwe kubera mu burundi gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi yabitangarije ijwi rya amerika mugenzi wacu eroje wirika neza araduha ibindi kuri iyi nkuru inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa komeza yabereye i rusaka muri zambiya ku matariki ya cumi n'umunani na cumi n'icyenda y'uku kwezi kw'indwi turimwo indongozi z'iryo shyirahamwe zemeranije ko ibihugu byose birigize bitegerezwa gushyiraho umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none no kubwisunga mu rucuruzwa ihanahana ry'ibidandazwa hamwe rero n'imigenderanire mu bisata bitandukanye hagati y'ibihugu bigize komeza iyi nama yatunganirijwe i rusaka byari bitekanijwe ko ibera i bujumbura mu burundi mbere leta y'uburundi yari yayiteguriye ku buryo n'amabendera y'ibihugu bigize komeza yahungabana ku mugwa mukuru bujumbura n'ibarabara rigana ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca bujumbura aganira n'ijwi rya amerika gaston sindimwo icegera ca mbere ca perezida nkunziza yemeje ko leta y'uburundi idashobora kwihanganira ku kwisigira ubusa kandi kwitegerezwa kwitwarira komeza inama yakozwe ku nguvu ikorwa ku gahato birenze amategeko twebwe icyo tujejwe ni uko twitura inzego zibijejwe kugira ngo uburundi busubizwe agateka cyane cyane kubona ibyagizwe bikagirwa n'umuntu cyane cyane usanga yakoreshejwe n'abantu ibintu bitagira mvura twebwe tuzokwitura inzego z'iryo shirahamwe kugira ngo zituringanirize tuvuze ko tuzokwitura inzego zibijejwe ni uko tuzoba twagiye gutanga ibirego muri izo nzego nyine tubijejwe hariho inzego zibijejwe kugira ngo zirabe ibihugu cyangwa iki gihugu kiba gifite ingorane muri iyo shyiramo iyo shyiramo n'umuryango ubwabo nta muryango n'umwe utabyarwa akagugu murabizi ntibaza yuko tuzoshyiraho aho intayi izoshyira nitwamara kwitura inzego zibijejwe mu nama igira mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu by'umuryango bakomeza hanatowe umunyamabanga mukuru w'uwo muryango numupfasoni cireshika pwepwe ava mu gihugu ca zambiya yahoze ari icegera c'umushikiranganji w'ikigaga ca leta muri ico gihugu yasimbuye sindiso ngwenya aturuka muri zimbabwe yari amaze imyaka cumi muri ico kibanza kapwepwe atorwa nta ntumwa y'uburundi yari ihari n'ataca abategetsi b'uburundi bamwagiriza bavuga ko batazi niba bazokorana canke naho bazomutera umugongo icyo kibazo kiri muri rusange ibindi nibaza yuko igihe azoba batoreye inyishu iyo twavuze ko tuba twitwaye mu nzego zibijejwe nibaza ko niho tuba turi dushobora kwishura icyo kibazo mu bisanzwe urumva eh, twebwe ntitwoja ku muntu tutatoye ngo tuje kuvuga ibi canke ibindi reka turekere ubutungane buzoba bwafashe eh, buzoba bwadufashije kugira ngo twumvikane haracari kare kugira ngo tuvuge eh, kuri icyo kibazo mu kurindira ko bavuga kuri ico kibazo umuryango bakomeza ubandanya gukura ibihugu bibiri nivyo vyemerewe n'inama y'abakuru b'ibihugu iheruka kwinjira muri iryo shirahamwe ni tunisia na somaliya ubu uwo muryango ugizwe n'ibihugu mirongo ibiri na kimwe imbere y'uko ivyo bihugu vyinjira ibitigiri vyakomeza vyerekana ko isoko ryayo ryarimwo abantu barenga imiliyoni ijana na mirongo itanu bakaba binjiza ku mwaka ku mwaka imiliyaridi zirenga ijana na mirongo irindwi z'amadolari y'abanyamerika leta y'uburundi naho ivuga ko izitwara ntirashira ahabona canke ngo yerekane ibintu n'ibitigiri vy'amafaranga yakoresheje mu myiteguro y'ukwakira inama yakomeza mu bisanzwe inama z'abakuru b'ibihugu vy'uwo muryango ibihugu biwugize birakurakuranwa kuzitegura no kuzakira uburundi mu mategeko nibwo bwari bugezweho muri uyu mwaka mu kwezi kw'indwi umwaka uheze niho sindisongwenya y'umunyamabanga mukuru bakomeza ico gihe yatangura kwandikira leta y'uburundi ayimenyesha ko inama y'uwo muryango yayitekanijwe kubera mu burundi itakihabereye ico gihe uturero yatanze n'utuzu twa surwumwe tudakwiye ku bantu bose bari kwitaba iyo nama amahoteli atari ku rugero rushemeye ivyumba biberamwo amanama bidakwije ibisabwa n'amategeko imiduga y'abubahwa cane cane abakuru b'ibihugu itigeze yerekanwa n'ubwo umugwi wakomeza waje i bujumbura wemejwe yuko ihari hamwe rero n'urugero rwa interinete rudashemeye eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukivuga ku burundi abarundi barenga amajana umunani na mirongo icenda bahora mu makambi y'impunzi ya nduta na nyarugusu muri tanzania bakiriwe mu burundi abo bahungutse bemeza ko naho bahora baronswa mu makambi uburyo bwo kwikingira no gutandukanya imvyaro bitabujije abatari bake kuvyarira abana mu buzima bugoye bwo mu buhungiro ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu chrisi munezero rero niba mwambaye umubiri none niba yabitwaye kugira tubikoreshe iki yabitwaye kugira tubigirire aho ari hose abo barundi majana umunani mirongo icana na batatu bakiriwe mu ikambi y'imfatakibanza y'igitara muri komine mabanda na leta hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu hcr abo bahungutse bari bahunze intara za makamba rutana na rumonge mu gihe abamaze guhunguka bari barabwiye ijwi ry'amerika ko mu buhungiro ubuzima bugoye ubwo kubura imfungurwa zikwiye n'utundi bifuza abo barundi bari barakiriwe mu makambi ya nyarugusu na nduta itanzaniya bararonswa uburyo bwo kwirinda no gutandukanya imvyaro ariko ku mvo zitandukanye bamwe baje bibungenze abandi bafise inzoya diane nkuru nziza ahungukanya akana k'amezi indwi yatubwiye ko yasamye imbanyi atavyifuza namushakiye hariya byarashitse mu bisanzwe ntavyo twari dukeneye ko byarashitse giturumbuka Eh, ntitwifuza ko twobyarira mu nkambi twabaye kuyorohereza bica birashika n'umubiri kuguma ukora utigera uhagarara shantare yahungiye mu gihugu ca tanzaniya ari muto ari naho yahuriye n'uwo bubakanye avuga ko kuva yibungenze atigeze aronka imfungurwa zibereye umukenyezi afise inda ku buryo iyo amenya atari kubaka akiri mu buhungiro ugira ibyo badupakeje ubugari nyene n'ibyo baduha nta byangombwa baguha byaranteye ingorane nyene nibarutse mbere naragize n'ingorane nta mfungurwa zikwiye kuba nawe nokwifuriza ngo shakire hariya ahubwo nomwifuriza cyo shakire ino nyene amererwe neza mu gihe byari bitegekanijwe ko hakigwa abahungutse barenga igihumbi n'amajana abiri ishyirahamwe mpuzamakungu hcr yatumenyesheje ko byabaye ngombwa ko ijana na mirongo itatu n'indwi basigara mu gihugu ca tanzania ku mvo z'ubugwayi abenshi ariko bakaba ari imiryango ba inarugo bibungenza imbanyi ziri hafi kuvuka hakizimana ni umutamakazi w'abuzukuru batanu ku bwiwe naho imiryango iba yarahunze ntaco yuza kubandanya barondoka mu gihe imana ibahezagiye nuko bari kumwe mbo bareka kutabyara gute mu nkambi barabaha impanuro bakabaha na bwa buryo bwo neza byo byose barabahereza nta kintu n'iki gisigara gusa biranka hari uwo bikundira niho byankira mubwe ugasanga abana he barababyara ntushobora kumufatira ingingo wowe ucureka hama ingaruka yibonye wenyine noca hitamwe ati je ndashoye gutaha canke nkaja kuvyara mu gihugu iwacu canke ndashoye kuguma nkavyara ngaha mu buhunge mbona amahitamwo ashobora kwigira wenyene aho nta ngingo umuntu afatira uwundi zimwe mu mvo zituma bamwe muri abo bahunze bahitamwo kwibarukira mu buhungiro harimwo kurondera urugero rw'ibifungurwa n'utundi dufashanyo baronka two kwiyongera manuel nsabimana yahora mu ikambi y'inyarugusu avuga ko kuvyara ata biharuro no kurangura amabanga mpuzabitsina batikingiye byateye ingaruka mbi mu miryango no mu kibano biturutse ahanini ku bagabo canke abakenyezi bagiye barahunga igihugu batajanye n'abo bubakanye oya nta muntu areka gukenera kurongora hari igihe umugore yiyumvamwo ko adashobora kugenda agateba agasasanga umugabo yaratoye uwundi mugore agasasanga ni ingorane n'ubu nibyo biriko biraba mu nkambi usanga hari ingorane musanzwe ubuzima bwo mu nkambi aho abantu begeraniye ataco bariko barakora batarenga inkambi ivyo birashika bakanashakana ko nta yindi migambi biri mu mutwe baba bariko barakora usanga bamwe n'ingwara zitakira barazanduye hejuru yo kubakira bakabafungurira bakabaraza eka mbere bakanabavura ishyirahamwe hasi n'ayandi mashyirahamwe bakorana baruguruye aho mu ikambi y'imfatakibanza y'igitara ibiro bijejwe kwakira amatati amwe mu matati yakigwa akaba arayajanye n'abihakana imbanyi canke abana bavukiye mu buhungiro mu barundi majana umunani mirongo icani na batatu bakiriwe kuri uyu wa kabiri ijana na bane ni abana bari munsi y'imyaka ine abababa hafi bitatu vya kane ryabo bakaba badashikana imyaka itatu biboneka ko bavukiye mu buhungiro gushika isaha icenda zo kumuhingamo naho abakenyezi cumi n'umwe bibungenze nibo bari bamaze kwitura ivuriro ryuguruwe muri iyo kambi y'igitara igitara muri komine mabanda kirisi munezero ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
naho mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza rw'abagize umuryango wa nyakwigendera asinapol rwigara ku munsi wa mbere abashikiriza amanza bafashe umwanya basobanura ibiri mu kirego cyabo diane shima rwigara umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda na nyina wiwe adeline mukangemanyi rwigara abashikiriza amanza babagiriza ibyaha byo gukwiragiza ibihuha bigenewe kuryanisha abanyagihugu ibyo bagirizwa byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki ni nkuru umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa adushikiriza iburanisha ry'uru rubanza mu mizi ku bagize umuryango wa nyakwigendera sinaporo rwigara ryabanjirijwe n'impaka ndende hagati y'ababuranyi bombi n'impaka zari zishingiye kuko umucamanza yatandukanya cyangwa akaburanishiriza hamwe uru rubanza ruregwamo abavandimwe bane babo kwa rwigara baba mu mahanga ndetse na ba nyir'ubwite bari muri gereza zo mu rwanda ni ku byaha byo kubiba impuha zigamije guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda nyuma y'izo mpaka ndende umucamanza yiherereye maze avuga ko inzitizi z'uwunganira diane shima rwigara nta shingiro zifite ategeka ko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi abaregwa bombi baraburana bahakana ibyaha ubushinjacyaha bwafashe umwanya muremure busobanura ikirego cyabwo bwahereye kuri madame adeline mukangemanyi rwigara buramuregana n'imfura y'ibyaha byo gukwirakwiza impuha zigamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda mu mugambi wo kubangisha ubutegetsi buriho buramurega kandi gukurura amacakubiri n'ibyaha buvuga ko akoresheje telefone yifataga amajwi mu bihe bitandukanye akoherereza abavandimwe be bwavuze ko ayo majwi adeline rwigara yayakwirakwije mu bantu benshi kandi abumbatiye ibihuha kuko ngo nta kimenyetso abitangira ati ibyo byose bigize icyafatwa nk'uruhame bwasobanuye ko inama ari iteraniro ry'abantu babiri cyangwa benshi baba bari kumwe cyangwa batari kumwe ni ingingo busobanura bwisunze itegeko rihana ibyaha by'iterabwoba muri ayo majwi bwasobanuye ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu adeline rwigara yabwiye tabita gwiza ko abaturutse i burundi n'abagogwa ari abantu babi kuko ngo nibo ubutegetsi bukoresha mu kwica abo budashaka ubundi ngo akavuga ko mu rwanda abantu bashize abandi bahahamutse ngo agatuka abatutsi bene wabo ngo barakazima kuko ngo bisha be bakabarangiza bwana ndibwami rugambwa ku bushinjacyaha kandi avuga ko adeline rwigara muri ayo majwi yo kuri telefone ngo yavuze ko abategetsi mu rwanda nta mbuto zo gutegeka bafite kuko ngo kuva bajyaho icyo bakoze ari ukumara abantu gusa nta kindi bashoboye ngo ni amadayimoni abicanyi n'ibindi ngo yavuze ko abatutsi bamaze bene wabo babahondesha udufuni ibi byose umushinjacyaha akavuga ko ari ibihuha bigamije kugira nabo ubutegetsi buriho bidafite ishingiro naho ku munyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda diane shima rwigara ibyaha aregwa byo bikomoka mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda nk'umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi na karindwi ku cyaha cyo gukwirakwiza impuha zigamije guteza imvururu muri rubanda ari kumwe n'abanyamakuru mu bihe bitandukanye ngo yavuze ko ubukungu bw'igihugu buri mu maboko ya bake nabo bari hafi y'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi buramurega kandi ko yavuze ko mu Rwanda hari abicwa abanyerezwa ntihagire igikorwa kandi ko komisiyo y'amatora nayo ngo ntiyayirenganya kuko ngo ikorera mu kwaha kwa FPR inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi buramurega ko ngo yavuze ko abanyarwanda bahagurukira rimwe gusa iyo bagiye kwica abasaba guhaguruka bakarwanya icyo yita ikibi ubucuruzi bwa bamwe ngo buhombywa n'ubutegetsi bamwe bagahunga abandi bakicwa n'ibindi ibi byose nawe ngo nta bimenyetso abifitiye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano ubushinjacyaha bwavuze ko hari imikono yiganya abeshya ko bamusinyiye nyamara ngo harimo abapfuye n'abari hanze y'igihugu mu gihe yakusanyaga imikono yo gushyigikira kandidatire ye umucamanza yasabye ubushinjacyaha kugira icyo buvuga ku magambo y'uwunganira diane shima rwigara avuga ko amagambo yavuze yagombye kureberwa mu gihe yavugiyemo nk'umunyapolitiki washakaga kwiyamamariza gutegeka bwasobanuye ko mu gihe ibikorwa bigamije kwamamaza nkana ibihuha byangisha rubanda ubutegetsi bigomba guhanwa n'amategeko bwana faustin mukunzi yavuze ko ubwo diane rwigara yavugaga ibyo bamurega atari yakemereye kuba umukandida bityo ko yari akiri umuturage usanzwe nk'abandi bose ku ruhande rwa metere gatera gashabana na metere buhuru pierre celestin bavuga ko mu byasobanuwe n'ubushinjacyaha cyane ku bireba adeline rwigara hajemo ibintu bishya kandi ko bisaba igihe gihagije cyo kubitegurana ubushishozi bakazabona kugira icyo babisubizaho ntacyo abaregwa baratangaza mu buryo burambuye ku birego by'ubushinjacyaha ariko mu rwego rwabanje ibyaha byose barabihakanye bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki mu minsi mike ishize mu kiganiro muri isanga gitambuka kuri radiyo ijwi rya amerika bwana gilbert mwene data nawe washakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ubu wageze muri amerika yavuze ko yahunze yanga ko nawe yakwisanga yafunzwe bamuhimbira ibyaha uyu nawe yari ku rutonde rw'abo komisiyo y'amatora yari yagaragaje ko babonye imikono ibashyigikira bidaciye mu mucyo akavuga ko we na diane rwigara bakusanyaga imikono ibashyigikira ku rundi ruhande ubutegetsi butegura amadosiye y'abafunga ibibazo byo mu muryango w'ahoze ari umunyemari ukomeye asena paul rwigara n'ubutegetsi bw'u rwanda byatangiye gusakuza cyane kuva mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu akimara gupfa ni urupfu na n'ubu rutavugwaho rumwe umuryango urwegeka ku butegetsi mu gihe bwo buvuga ko yazize impanuka iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa itangazamakuru umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda metere bernard ntaganda n'abandi hatagize igihinduka iburanisha ritaha ryazakomeza ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka abaregwa bakisobanura eka bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga radiyo ijwi rya amerika i washington dc umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani perezida wa leta zunze ubumwe za amerika harry truman yaciye ivanguramoko mu ngabo z'igihugu ikaze mu kiganiro amerikana nk'uko general colin powell yabyanditse mu gitabo cye my american journey abirabura barwaniriye leta zunze ubumwe za amerika mu ntambara zayo zose uhereye ku ntambara y'ubwigenge ni ukuvuga bakiri mu bucakara kugera magingo aya abakoze igisirikari ni amamiliyoni mu mitwe y'ingabo y'abirabura yamenyekanye harimo buffalo soldiers umutwe washinzwe n'inteko ishinga amategeko congress mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na karindwi cyangwa se taskegi airmen w'ingabo zirwanira mu kirere mu ntambara ya kabiri y'isi buri gihe abirabura bahoraga bagize imitwe y'ingabo yabo bonyine gusa bwite itavanzemo abazungu ariko itegekwa na ba ofisiye b'abazungu byahinduwe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu perezida harry truman mu iteka rye nimero ibihumbi icyenda magana cyenda mirongo inani na rimwe ryo ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda mirongo ine n'umunani iri teka riragira riti ntegetse ko abantu bose mu ngabo z'igihugu bafatwa kimwe kandi bahabwa amahirwe angana hatitaweho ubwoko ibara ry'uruhu idini n'inkomoko rishyiraho kandi komite ishinzwe kugenzura uko rishyirwa mu ngiro ryabanje guhura n'ingufu nyinshi zirirwanya haba mu butegetsi bwa gisirikare nyirizina haba no mu butegetsi bwa gisivile ariko buhoro buhoro ryarimakajwe cyane cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa perezida dwight eisenhower wategetse leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe inzego zose za gisirikari zaravangavanze mu bigo bya gisirikari mu mashuri ya gisirikari no mu bitaro bya gisirikari umutwe w'ingabo ugizwe n'abirabura bonyine gusa wa nyuma na nyuma washeshwe mu kwezi kwa cyenda mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kane abawurimo bashyirwa rero mu yindi mitwe ya gisirikare ni ukuvuga mu zindi za unite mu myaka ya za mirongo itandatu mirongo irindwi umubare w'abaofisiye w'abirabura watangiye kwiyongera ku buryo bugaragara umwe muri abo baofisiye b'abirabura uzwi cyane ni general colin powell wabaye umugaba mukuru w'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika zose uko zakabaye wa mbere na mbere mu mateka w'umwirabura kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu ku birabura colin powell ni ikimenyetso cy'amahirwe igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kibaha kurusha izindi nzego z'ubuzima bw'igihugu kandi nawe ubwe agenda abyigisha abakiri bato nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi murakarama
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.